il in his week, the American. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse neza nshuti mwese duteramanye kuri munsi wa gatanu itariki cumi n'umunani y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkunikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi
amatora ni kimwe mu by'igihugu cyanjye cyitaho muri iyi nzira iri ku ndunduro umuvuduko mwashyizeho nta mwanya wo kwamamaza wabayeho no kwigisha abazatora uyu ni ambasaderi wa leta z'ubumwe z'amerika mu rwanda erica barks ragles abwira inama nshingamateka y'u rwanda ko batatanze igihe gihagije cyo gusobanurira abanyagihugu itegeko nshinga rivuguruye amajambo yashikirije yahinduwe mu kinyarwanda na eric bagirubusa iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyise bigirimana muramutse neza aloyise umwanya ni wawe
mwaramutse frederic mwaramutse namwe muri ko mukurikirana ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika perezida mahamadu isufu wa nigeri amenyesha ko leta yiwe yaburijemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi ejo ku munsi wa kane kandi ihagarika abategetsi batari bake ba gisirikare ibyo perezida mahamadu isufu yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa kane mu gihe igihugu cya nigeri cyari ko gihimbaza umunsi mukuru wo kwikukira amenyesha ko abagira bafata ubutegetsi bateye ikirimba ciwe bakoresheje za kajugujugu mu gihe ibirori byo kwikukira byari ko birabandanya amenyesha ko kajugujugu zakoreshejwe zoba zakuwe mu zisanzwe ziriko zigaba ibitero ku muhari wa Boko Haram muri abo basirikare bahagaritswe harimo uwigeze kuba umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto igihugu ca Nigeria ni kimwe mu bihugu vyo mu burengero bwa Afurika byagiye hamwe mu rugamba rwo kurwanya umuhari w'itera ubwoba wa Boko Haram ayo makuru yo gushaka gutembagaza ubutegetsi aje mu gihe ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka muri ico gihugu perezida Mahamadu Isufu wa Nigeri ari mu bakandida bazohiganirwa ayo matora yatsinze amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe amatora yasezereye intwaro za gisirikare muri ico gihugu mu gihugu cya repubulika ya repubulika ya santarafurike murambabarira biragaragara ko abanyagihugu bemeje ku bwinshi bwirizwa nshingiro rishasha ritumbereye guhagarika intureka yari imaze imyaka irenga itatu hagati y'abamizirima n'abakirisitu ibiharuro by'imfatakibanza by'ayo matora ya referandumu yabaye ku munsi wa mungu byerekana ko mirongo icyenda ku ijana ry'abanyagihugu batoye ego umuhari utabara imbabare croix rouge umenyesha ko abantu batanu bishwe mu mugwa mukuru bangi abandi bashika mirongo ibiri barakomereka mu ntureka y'amasasu yabaye hagati y'abashigikiye hamwe n'abadashigikiye ayo matora ya referandumu ku munsi wa gatatu abantu baharubwa mu majana barihaye amabarabara baja ku cicaro c'inteko za ONU zishigikiye amahoro kiri ibangi basaba ko abansi b'amahoro birukanwa muri ico gihugu mu gihe iryo bwirizwa shingiro rishasha ryotogwa ego rikarengana umukuru w'igihugu azokwiyamamariza ibiringo bibiri vy'imyaka itanu itanu igisirikare nta butegetsi kizoba kikigira kandi hazoba hari umwidegemvyo mu vy'amadini amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka nayo atekanijwe mu mpera z'uku kwezi turimwo muri leta z'ubumwe za amerika leta z'ubumwe za amerika zafashe umubanyi kandi akongera akaba n'umugenzi wa wa mugore n'umugabo wiwe baheruka kwica abantu cumi na bane muri leta ya california mu ndwi zibiri ziheze uwo muntu azwi ku izina rya enrique marquez yahagaritswe ejo ku wa kane yagirizwa kuba ari we yaguriye inkoho abo bantu igipolisi cy'iperereza cya fbi kimwagiriza kuba yarashigikiye ibikorwa by'iterabwoba yagirizwa kandi kuba yakoresheje ibinyoma mu kugura inkoho no gukora amanyanga mu bijyanye no gusaba ubuhungiro hano muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe ibyo byagirije ibyo bimagira azoca afungwa imyaka ishika mirongo itatu n'itanu kubona uwo enrique yaraguriye inkoho abo bantu no kuba atavuniye akagohe ubutegetsi umugambi ugayitse faruke n'umugore wiwe wo gukora ubwicanyi bari bafise bifise ingaruka mbi ivyo vyatangajwe ryo ku munsi wa kane na Eileen Decker umushingwamanza mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika amakuru avuga ko ubushinwa naho umuhari w'iterabwoba wa eta islamike uri mu isekeza ryo kwinjiza muri uwo muhari abashinwa bo mu idini rya isilamu ngo bifatanye nawo mu rugamba urimwo videwo yashyikirijwe n'uwo muhari mu rurimi rw'ikimandare rukoreshwa mu bushinwa yatumye ubushinwa butera kama makungu gukorera hamwe mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba huwa cunyinge avugira ubushikiranganji bw'ubushinwa bw'imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ko mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba atagihugu gishobora kwikorana ivyo bikorwa byo kurwanya byonyene atamakungu akwiye kuja hamwe mu kurwanya ubwoko bwose bw'iterabwoba rafaelo pantucci nawe umushakashatsi mu bijanye n'umutekano mu kigo royal united services institute co mu bwongereza amenyesha ko ubushinwa butandukiriwe n'uwo muhari kuko buriko burakora ibikorwa bikomeye by'iterambere mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati no muri afurika ati akarorero n'abategetsi batatu b'abashinwa bakora mu by'indarayi biciwe muri cya gitero giheruka kuba mu ihoteli radisone muri mari ubushinwa kandi buheruka gusaba amakungu kujya hamwe mu kurwanya iterabwoba mu nama yabaye muri iyi ndwi mu gisagara shangayi yahuje ibihugu bitandatu by'uburayi na aziya
urakoze yaroyise ku makuru uheje kudushikiriza ejo ku munsi wa kane ku mugoroba abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika barateramiye imbere y'ingoro ya perezida barack obama mu ntumbero yo kwibuka abarundi bahitanywe n'ubwicanyi burangwa mu burundi mugenzi wacu fidele niyo ngabo yari yahishikiye reka tumutega amatwi nivyo Frederic imbere y'ingoro ya perezida wa Amerika Maison Blanche abarundi baba muri Amerika bahahuriye aho bari bitwaje amabuji mu ntumbero yo kwibuka abarundi bamaze gutakaza ubuzima bwabo kuva ibibazo bitanguye mu Burundi mu bari baje harimwo abarundi n'abanyamahanga mu bashikirije amajambo harimwo Jean Berkmans Manirakiza ari mu bari bateguye uko guhura kw'abarundi twatanguye tumubaza icatumye bahurira imbere y'ingoro ya perezida wa Amerika Maison Blanche nico bashaka gushikako ego murakoze fideli nk'uko mubizi byashyize mu burundi mu minsi iheze aho abantu batari bake bishwe hama igihugu kikaja mu kigandaro na twebwe mu bari muri amerika canke abari hafi muri washington twashatse kwifatanya na bene wacu b'abarundi ngo twerekane umubabaro wacu hama niho twaza tugahurira imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu cya amerika perezida barack obama hama turaza twerekana yuko na twebwe byatubabaje hama tugashaka nuko tubwira bene wacu bari mu burundi imiryango yabuze tukayihoza hama tugasaba nuko ubwo bwicanyi bwohagarara vuba bwango kuko birateza rubwa izina ry'igihugu birateza isoni igihugu turavye hariho abantu batari bakeya harimwo barundi harimwo n'inshuti z'uburundi abanyamerika hariho n'abandi bava mu bihugu vya afurika nabone bavuga bati ibibaye mu burundi biratubabaje rwose natwe tuje kwifatanya namwe kugira ngo twerekane yuko turi inshuti n'abavandimwe b'uburundi haje no mu n'uwuserukira perezida obama yashitse kudusanga nawe nawe ni kwifatanya natwe muri uwo mubabaro ni ibintu abantu yitavye neza kandi twabishimye
bariko babumviriza ni ikihe babwira icyo tubabwira ni uko dusaba yuko ubwicanyi buri kubura mu burundi bwohagarara bidafashe umwanya kugira ngo igihugu gisubire mu mahoro ni uko abo bariko barica abanyagihugu bo bihagarika ubunyene hama ikindi naco tukaba dusaba yuko kubera ivyo babahora ari uko boba baragiye mu mu myiyerekano canke badashigikiye ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza ivyo ni uburenganzira abanyagihugu bose bafise byo kutiyumvira kumwe na nkuru nziza tugasaba yuko kandi abo bariko barica abantu bosubira mu biganiro bakaganira n'aba- n'abarundi bose kugira ngo ico kibazo bagitorere inyishu aba batarinze kubanza kwica abanyagihugu b'abarundi murakoze turabashimiye yego murakoze fidele umushikiranji ubwongereza ajejwe ibibazo vya afurika yateye akamo leta y'uburundi kayisaba gukora ibishobotse vyose kugira ngo ubwicanyi buhagarare mu gihugu inyuma y'urugendo rw'umunsi umwe yagize i bujumbura ejo ku munsi wa kane umushikirantahe dadridge yabwiye abamenyeshamakuru ko hategerezwa gutunganywa mu maguru masha ibiganiro bihurikiyemwo imirwi yose na cane cane abaherutse guhunga uburundi amajwi y'umushikiranganji james dadridge asubirwamwo mu kirundi na eloge wiri kaneza umumenyeshamakuru iradiyo ijwi ry'amerika i bujumbura I'm here in Burundi as part of a, a regional tour. I've been in Uganda, I've been in Rwanda, and today in Burundi.
ndi hano mu burundi mu ntumbero y'urugendo nagize mu karere naraciye mu buganda mu rwanda none uyu munsi ndaha mu burundi icyanzanye ni ukuvugana n'abategetsi ibyerekeye ingorane ziri ngaha mu burundi hari ibintu byinshi bibabaje cyane abantu bamwe baranyuruzwa bakaburwa irengero ryabo abandi nabo bakagandagurwa ibi rero bitegerezwa guhagarara vuba bwangu ni uruhara rwa leta rwo kubikora kandi ikemera no kuja ku meza y'ibiganiro ndinginga impande zose kuja mu biganiro bihagarikiwe na perezida museveni i kampala ivyo biganiro bitegerezwa kujamwo imigwi yose ata n'umwe akumiriwe aha nshatse kuvuga abasigaye mu burundi n'abaherutse guhunga ntibishoboka kuba ibiganiro vy'uruhande rumwe ahubwo bitegerezwa kuba ibiganiro vya bose Must be a dialogue of everyone.
aho bukira mu rwanda abanyarwanda baritaba itora ry'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro referendume abategetsi bagize inteko nshingamateka ejo ku munsi wa kane barasiguriye abategetsi baserukira ibihugu vyabo mu rwanda ivyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro abaserukira ibihugu vyabo baragaragaje impungenge kuri iryo tora leta yashizemwo imbaraga zidasanzwe ku buryo abanyagihugu bashobora kuba batazi ibiri muri iryo tora abagize inteko bavuga ko ata mpungenge kuko ibiganiro bihagije vyabayeho mugenzi wacu eric bagira ubusa niwe yaduteguriye inkuru mu biganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ku mpinduka zabayeho ku itegeko nshinga abagize inteko ishinga amategeko basobanuye ko ibyo byose bishingiye ku busabe bufata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi ariko ko byagaragaye kuruta muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu aho abasaga miliyoni eshatu banditse basaba ko itegeko nshinga rihinduka bwana kagame akabona amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda inteko yasobanuriye abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ko rubanda rwasabaga ko ingingo y'ijana na rimwe yahinduka bavuze ko mu kuyihindura yavuye ku myaka irindwi ijya kuri itanu mu rwego rwo guhuza n'akarere aho ni kuri manda za perezida wa repubulika bavuze ko hari n'izindi ngingo zitari zijyanye n'igihe bavuguruye kandi ko kubwo kubahiriza ibyifuzo by'abaturage bashyizeho imyaka irindwi y'inzibacyuho mbere yo kwiyamamariza imyaka itanu ku wazatorerwa kuyobora nyuma ya bibiri na cumi na karindwi ibi babikoze habura amasaha ngo referandumu yemeze iri tegeko nshinga itorwe mu rwanda abahagarariye ibihugu byabo bibanze ku muvuduko inteko yashyize muri iyi referandumu cyangwa se kamaramaka baribaza niba abaturage barasobanukiwe ibyo bagiye gutora kandi hatarabayeho igihe gihagije cyo kuyijyaho impaka zisesuye madame erika bakisi uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yabajije icyo kibazo ariko abanje kuvuga ko igihugu cye kitigeze gihindura umurongo gihagazeho yahuje na madame frederic deman uhagarariye ubuhorande n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi One thing that is of particular concern.
amatora ni kimwe mu by'igihugu cyanjye cyitaho muri iyi nzira iri ku ndunduro umuvuduko mwashyizeho nta mwanya wo kwamamaza wabayeho no kwigisha abazatora Campaigning, or indeed uh much of an education campaign for the voters. Uh, from what you have said, there is no intention to release publicly.
kuri byinshi mwavuze ko nta mpamvu yo gushyira ahagaragara inyandiko igaragaza impinduka ubwo rero ikibazo cyanjye ubu ni bangahe bazi ibigiye gukorwa n'uko bazatora People are supposed to know on what they are voting.
Uh, my question would be uh, what has been the space for the ikibazo public- cyanjye ni uwuhe mwanya mwahaye rubanda mu kwigisha ndetse yewe n'ubushobozi ku batemeranya n'ivugururwa possibility to not agree to this revision.
senateri tito rutarema rumwe mu banditse itegeko nshinga ryo mu bihumbi bibiri na gatatu rigiye kuvugururwa yasubije ko habayeho igihe gihagije cyo kujya impaka kuva mu bihumbi bibiri na cumi ku maradiyo televiziyo mu mbuga nkoranyambaga n'ahandi 2013 it went up
mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu byarakomeje muri bibiri na cumi na kane tujya impaka sinshobora kukubwira inshuro twagiye impaka ku maradiyo na girini pati kuko ariryo shyaka rimwe ryabyamaganagana n'abandi bantu keretse mutubwire ko twagombaga kubaha igice cy'ikinyejana naho ubundi birahagije ikibazo cy'inzibacyuho y'imyaka irindwi nabwo abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda bibajije niba ivugururwa ry'itegeko nshinga rivuza inzibacyuho babajije niba iyo myaka irindwi izaba ari umwihariko kuri perezida wa repubulika paul kagame senateri mike rugema yabahaye igisubizo inzibacyuho si ibintu bihita byikora ntibihita byikora si iby'ivugurura bivuze icyo bisaba ni uko ubuyobozi buriho buzahabwa amahirwe kimwe n'abandi banyarwanda bashaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika ni amahirwe si impano ipfa kwikora ni amahirwe rero hagomba kubaho amatora ivugurura si ibintu bihita byikora ni amahirwe yo kwiyamamaza ni amahirwe yo kwiyamamaza bikwiye kumvikana ni amahirwe si impano nk'uko byumvikana nibyo
It is an opportunity, it is not a gift as you would like it to be to sound. Okay?
nyuma y'ibi biganiro twabajije senateri rugeme kibateye gusobanurira amahanga iby'itegeko nshinga ku munota wa nyuma yahakanye ko nta gitutu kiri kuri leta y'u rwanda nibutse gusa ko amatora ya referandumu ari kuri uyu wa gatanu mu mahanga bakaba bayatangiye kuri uyu wa kane akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ejo ku munsi wa kane itariki cumi n'indwi abanyarwanda baba hanze igihugu baritabye amatora ya referandumu ku ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'ahandi hose ku isi abanyarwanda baba mu gisara cya washington dc nabo nyine baritabye iryo tora umumenyesha makuru edi rwema yarakurikiranye icyo gikorwa uru ruzinga ruhagaze gutya kwanza bwa mbere amahongi ruzingi kandi bwa kabiri gutya akamenyetso ukoresha ni ivi
uwo ni uhagarariye amatora ku cyicaro cya ambasade y'u rwanda i washington dc asobanurira uwaje gutora uko azinga urupapuro rw'itora ubwo aza kuba arangije gutora kimwe n'ahandi ku isi abanyarwanda batuye muri amerika bitabiriye igikorwa ku itora rya referandumu ku itegeko nshinga ry'igihugu icyo iri tora rivuze ni uguhamya cyangwa guhakana ivugurwa ry'itegeko nshinga ry'u rwanda nk'uko ryahinduwe muri uyu mwaka lawrence manzi umujyanama wa mbere muri ambasade y'u rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko igikorwa cyo gutora cyatangiye neza kandi ko gikomeje kugenda neza igikorwa kirimo kugenda neza kuva ejo abakozi bacu n'abandi bahagarariye amatora baragiye bagezeyo ubwo igikorwa cyatangiye kirimo kugenda neza ubwo turi aho tuza kumenya nyuma ubwo ni california kuko ngira ngo amasaha yaba ari inyuma ariko turizera byose ko biri bukorwe bikagenda neza aho bizakorerwa harateguwe komyuniti zacu z'abanyarwanda zibifitemo uruhare icyo kivuze rero kuri twebwe mbona ari nk'agaciro k'umuntu aho umuntu wihitiramo ibikubera ibikubereye byaba ari ubuyobozi byaba ari imibereho kuko ngira ngo abanyarwanda gusaba ko hagira ibihinduka muri constitution ni uguhitamo ibyo urahitamo ikikubereye nk'ubuyobozi imibereho myiza kuko turashaka gukomeza legasi nziza ubuyobozi bwari buhari bwari bufite biteganyijwe ko abanyarwanda batuye hanze y'u rwanda bagera ku bihumbi hafi mirongo ine aribo batora kuri uyu wa kane abarenga magana ane ngo nibo biyandikishije kuzatora hano muri leta zunze ubumwe za amerika jean dodiye ndahiriwe ayoboye ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri washington dc maryland na virginie kuri we ngo itora rya referandumu ni amahirwe ku banyarwanda nka we kuri njye nk'umunyarwanda utuye muri iki gihugu iri tora ni amahirwe kuri buri munyarwanda wese kugira ngo bagire uruhare mu kwitorera ubuyobozi cyangwa se imiyoborere y'igihugu cyabo rero umunyarwanda wese akwiye kunezezwa n'uko afite uruhare rwo kuba nawe yaza akitorera ese mwigeze mugira umwanya wo kugira ngo mwigishe mukangurire abanyarwanda batuye hano icyo uwo mushinga w'itegeko uvuze kugira ngo nibajya gutora batore bazi icyo batora ibyo abanyarwanda muri amerika bahamagarirwa gukora cyangwa se basobanurirwa ni bimwe n'ibirimo kubaho mu rwanda itora rya referandumu ribaye mu gihe hari ibihugu birimo leta zunze ubumwe za amerika bikomeje kwikwa mu rwanda bisaba perezida paul kagame kuva ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo manda ye ya kabiri izaba irangiye icyakora bwana lawrence manzi umujyanama wa mbere wa ambasade y'u rwanda hano i washington asanga icyifuzo cy'abanyarwanda ariyo demokarasi ko nta yindi isumbye iyo ngiyo nababwira ko ba- bajya gu- kongera kwiga icyo demokarasi ari cyo De- demokarasi ni abantu uburenganzira bw'abantu gu- gu- guhitamo ibyo ibyo bashaka nababwira nanone ko basubirayo bakumva icyo umunyarwanda ashaka kuko umunyarwanda we yasabye icyo ashaka byakabuze ko umuntu wese yubahiriza niba tuvuga demokarasi nyine twese uko tuyizi buri muntu wese yubahiriza icyo umunyarwanda yasabye ibi kandi byanashimangiwe na jean de dieu ndahiriwe uhagarariye abanyarwanda mu gace ka washington dc abanyarwanda nibo babishatse abanyarwanda nibo babihisemo abanyarwanda nibo babisaba ntabwo ari perezida ubishaka ngo bisaba abanyarwanda ahubwo abanyarwanda muri rusange rero ku rwanda kubahiriza ubushake bw'abanyarwanda n'ibyifuzo byabo muri rusange niyo demokarasi ku banyarwanda nta yindi demokarasi isumbye iyi ngiyi amakuru dukesha ubuyobozi bwa ambasade y'u rwanda hano muri leta zunze ubumwe za amerika yemeza ko itora rya referendum ryabaye no mu yindi mijyi icumi irimo new york dallas muri leta ya texas oklahoma city muri leta ya oklahoma atlanta muri leta ya georgia south bend muri indiana grand rapids muri leta ya michigan los angeles muri leta ya california portland muri leta ya maine dickinson muri leta ya dakota ya ruguru na buffalo muri leta ya new york edi rwema ijwi ry'amerika i washington dc ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho abanyagihugu byasohoye icegeranyo kivuga ko iyo abatuye isi bahuye n'ibituma bava mu byabo nk'intambara imyuzure y'amazi ibiza n'ibindi abagore n'abana aribo bahura n'ingorane kurusha abandi kandi rimwe na rimwe ntibaronke n'imfashanyo bakeneye iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu hasi umutakaboye iri shami rya onu rivuga ko miliyoni ijana z'abatuye isi bavanywe mu byabo ku mpamvu zinyuranye bakeneye gufashwa muri abo abangana na miliyoni makumyabiri n'esheshatu ni abagore n'abakobwa uyu muryango uvuga ko kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira isi aribwo yagize impunzi nyinshi mu mateka abantu miliyari imwe batuye isi ubuzima bwabo bwagiye mu kaga k'intambara ibyorezo n'ibiza birushaho gukomera iyo izo mpunzi ari iz'abagore cyangwa abakobwa kuko bahura n'ingorane zo kubyarira mu buhunzi ndetse ni nabo benshi bagerwaho n'indwara z'ibyorezo insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ko iyo habaye impamvu ituma abaturage bava mu byabo abagore n'abana bahazaharira abagore batwite cyangwa bafite abana bato bavuye mu gihugu cy'u Burundi ku mpamvu z'ubuhunzi bacumbikiwe mu nkambi y'impunzi ya mahama bahangayikishijwe n'ubuzima babayemo uyu mubyeyi n'umwe mu babyariye muri iyo nkambi urabona nk'iyo ubyariye mu nkambi ntubona ibintu bishimishije nk'impuzu z'umwana ntuzibona kandi ikindi cyongeye ntubona n'ifunguro rihagije ry'u- ry'umubyeyi aba yabyaye namwe murabizi Ni- ni- ni zirya ntete nyine turya namwe murazi ukuntu umubyeyi yabyaye aba ameze ikindi nabonye kidashimishije ni ukurara hasi ufise inda cyangwa wabyaye ibyo bintu nabyo ubona bidashimishije iyo bazanye matera ziraza tukabona imodoka zije tukibaza ngo bazoziduha ntitumenye ahantu zi- ziherera ubuzima bw'umuntu ufite uruhinja cyangwa ubw'umuntu utwite yewe ndimo ndareba biragoye biratugora twebwe abadamu cyane minisitiri wo gucyura impunzi w'u rwanda serafina mukantabana yavuze ko u rwanda rugerageza kwita ku bagore n'abakobwa bahunze ku buryo bw'umwihariko unfpa yaje muri risiponse kugira ngo ikibazo cy'abagore ikibazo cy'abana b'abakobwa nacyo cyitabweho mukaba mubona ko bashoboye gukora biriya byose bakoze byo kuzana eh, gahunda yo kuringaniza imbyaro mu nkambi bakazana gahunda yo gutanga eh, udukingirizo kugira ngo natwo dufashe muri uko- muri iyo gahunda yo kurinda in- indwara i- imbyaro mu- i- zi- zidateganyijwe ariko no kurinda indwara zinyu- zi- zi- zinyura mu bi- mu- mu- mu buryo bwa- bw'ibitsina bw'impumpuzabitsina hakaza no kuba bafite no kuba baha abagore n'abakobwa ibyingo- ibyangombwa bakeneye by'ibanze eh, nko kubafasha mu gihe bagiye mu mihango bakabaha ibikoresho by'ibanze kugira ngo ibyo bibazo bitabakomerera kugeza ubu leta y'u rwanda yagerageje gukemura ikibazo cy'abana bataye amashuri bahungiye mu nkambi ya mahama ishyiraho uburezi bw'imyaka cumi n'ibiri ariko ikibazo cy'abigaga mu mashuri makuru na za kaminuza bahungiye mu rwanda bo ntibarabona igisubizo kirambye minisitiri mukantabana asobanura ko guverinoma y'u rwanda irimo kugishakira igisubizo kirambye ku kijyanye no kwiga amashuri eh, makuru haracyari ikibazo haracyari ikibazo kuko nta nta framework dufite mu nkambi ya mahama yo kuba twava ngo turashyiraho ubwo amashuri makuru ariko hari n'icyizere kuko turi kubikorana na minisiteri y'uburezi kugira ngo tuzabahe lisite y'abanyeshuri bari basanzwe bari mu mashuri makuru bari muri za univerisite kugira ngo barebe uburyo ki bashobora gufashwa bakiga muri gahunda isanzwe ya leta bafashijwe nk'uko n'abanyarwanda batishoboye bafashwa ikibazo cy'uburenganzira bw'impunzi cyavuzwe muri raporo y'ikigo refugees international gikorera i washington yasohotse kuwa mbere w'iki cyumweru iyi raporo yavugaga ko impunzi z'abarundi zitwarwa mu mitwe y'abarwanyi minisitiri avuga ko ibi bikubiye muri iyi raporo ari ibihuha batataho umwanya icyo navuga uko biriya bintu ntabwo ari byo ubona ko ari ibintu abantu bari kugenda bashyiramo bashobora kuba bafite ibindi bintu bagamije biri politike njye niko navuga ugasanga bari kubyinjiza mu bintu nka biriya kugira ngo barangaza abantu ariko twebwe ntabwo dushaka abantu baturangaza afite ntabwo twashatse kumenya importance u rwanda rucumbikiye impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine kimwe cya kabiri cyazo kigizwe n'impunzi z'abarundi ziherutse guhunga igihugu cyabo mu minsi ishize asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije aloyce
bakoze Freddy perezida mahamadu isufu wa niger amenyesha ko leta yiwe yaburijemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe byo ku munsi wa kane kandi hagarika abategetsi batari bake ba gisirikare perezida mahamadu isufu yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa kane mu gihe igihugu cya niger cyari ko gihimbaza umunsi mukuru kwikukira amenyesha ko abagira bafata ubutegetsi bateye ikirimba ciwe bakoresheje za kajugujugu mu gihe ibirori byo kwikukira byariko birabanda ayo makuru yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe aje mu gihe ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka perezida mahamadu isufu akaba ari mu bakandida bazohiganirwa ayo matora mu gihugu cya repubulika ya santara afurika biragaragara ko abanyagihugu bemeje ko bwinshi bwirizwa nshingiro rishasha ritumbereye guhagarika intureka imaze imyaka irenga itatu hagati y'abamizirima n'abakirisitu ibiharuro by'imfatakibanza by'ayo matora ya referandumu yabaye ku munsi w'imana byerekana ko mirongo icyenda ku ijana y'abanyagihugu batoye ego mu gihe iryo bwirizwa nshingiro rishasha ryotogwa ego rikarengana umukuru w'igihugu azuba afise uburenganzira bwo kwiyamamaza ibiringo bibiri by'imyaka itanu itanu igisirikare nacyo nta butegetsi kizoba kikigira kandi hazoba hari umwidegembyo mu bijyanye n'amadini amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka muri icyo gihugu ategekanijwe mu mpera z'uku kwezi hano muri leta z'ubumwe za amerika naho leta z'ubumwe za amerika zafashe umubanyi akongera akaba umugenzi wa wa mugore n'umugabo baheruka kwica abantu cumi na bane muri leta ya california mu ndwi zibiri ziheze uwo muntu azwi ku izina rya enric marquez yahagaritswe ejo kuwa kane yagirizwa kuba ari we yaguriye inkoho abo bantu igipolisi cy'iperereza cha FBI kimwagiriza kuba yarashigikiye ibikorwa by'iterabwoba yagirizwa kandi kuba yakoresheje ibinyoma mu kugura inkoho no gukora amanyanga mu bijanye no gusaba ubuhungiro mu bushinwa naho umuhari w'iterabwoba wa Etat Islamique uri mu isekeza ryo kwinjiza muri uwo muhari abashinwa bo mu idini rya Islam ngo bifatanye nawo mu rugamba urimwo video yashikirijwe n'uwo muhari mu rurimi rw'ikimandare rukoreshwa mu Bushinwa yatumye ubushinwa butera akamo makungu gukorera hamwe mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba Hua Chuying avugira ubushikiranganje bw'ubushinwa bw'imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ko mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba biriko biraba nta gihugu gishobora kuvyikorana cyonyene atamakungu akwiye kuja hamwe mu kurwanya ubwoko bwose bw'iterabwoba
inshuti mwese mukunda iradiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu bw'ibyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyse bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza hano i washington dc muri studio ya karindwi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
Africa unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. Has it been said already? Let it be done. Yeah. We are the children of the Rastaman. We are the children of the I am Africa unite. Cause the children wanna come home. Yeah, yeah. Africa unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're grooving to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah. Has it been said already? Let it be done. Mm. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the I am man. So Africa unite. Afri Africa unite. yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for it's later than they think. Unite for the benefit of your children. Unite for it's later than they think. Africa, await its creators. Africa, await its creators. Africa, your life will find us on a stone. Unite for the Africans unite.
kuri iyi tariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu uyu munsi wizihijwe mu gihe mu karere k'ibiyaga bigari hakomeje kuvugwa ibibazo bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane ubwo hatangiraga ibibazo bishingiye kuri politike haravugwa ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu nk'ubwicanyi busigaye buba hafi buri munsi gufunga ibitangazamakuru n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu butumwa bujyanye n'uyu munsi ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi down libery yafatiyeho yandikira ubutumwa abarundi ati ni ngombwa kubahiriza uburenganzira bw'abarundi bose guverinoma y'u Burundi igomba kurengera uburenganzira shingiro bwose bwa buri kiremwa muntu ambasaderi liberi yakomeje avuga ati kuri uyu munsi w'uburenganzira bwa muntu nsabye abarundi bose guhagarika ubwicanyi no gutahiriza umugozi umwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu gihugu nshishikarije abarundi bose by'umwihariko urubyiruko kubaha uburenganzira shingiro bwose bwa buri kiremwa muntu nibyo bizasubiza uburundi mu nzira y'amahoro ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika i bujumbura don liberi aributsa abarundi ingufu zihambaye bafite ingufu ziri mu rubyiruko rugize igice cy'abaturage bose hamwe kingana na mirongo itandatu ku ijana ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu kandi buri mu byibanzweho mu nama yahuje intumwa z'uburundi n'iz'umuryango w'ibihugu by'uburayi ubwo bagiranaga ibijyani- ibiganiro ku masezerano y'ikotonu kuri uyu wa kabiri umuryango w'uburayi urashinja uburundi kubangamira uburenganzira bwa muntu bimwe mu byavuzwe n'uwo muryango turabigezwaho na mugenzi wanjye fidele niyongabo
umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubona ko leta y'u Burundi itubahirije ibintu bihambaye biri mu ngingo y'icenda y'amasezerano ya Cotonou ibiganiro na leta y'u Burundi vyatumye haba imibonano hisunzwe ingingo ya mirongo icenda na gatandatu y'amasezerano ya Cotonou mu mugambi wo kwihweza ukugena ibintu vyifashe mu Burundi n'inyishu zishoboka kugira vyubahirize ibintu nyamukuru biri mu ngingo y'icenda y'ayo masezerano ni ukuvuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu imigambi ya demokrasi na leta igendera ku mategeko inyuma y'imibonano yabereye i Brussels ku itariki umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umuryango w'ubumwe bw'uburayi wateze amatwi ivyashikirijwe na leta y'u Burundi n'ukwiyemeza kwayo ku vyerekeye gutomora neza ku bibazo vyabajijwe yamara umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubona ko ivyashikirijwe na leta y'u Burundi kuho ihagaze bidakura mu nzira muri rusangi ibitubahirijwe mu bintu bihambaye bisabwa ivyashikirijwe na leta y'u Burundi ntibifasha kwishura ku buryo buhagije ku ngingo z'urwego rujejwe amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi n'itariki 13 z'ukwezi kw'icumi na rimwe rimwe cyane cyane ku gikorwa nkenerwa cyo kugirisha ibiganiro vyihutirwa atanumwe bikumira bifatiye kuyubahirizwa ry'amasezerano yarusha imibonano yararangiye ingingo zikwiriye zikazoshikirizwa inzego zijejwe gufata ingingo z'umuryango w'ubumwe bw'uburayi umuryango w'ubumwe bw'uburayi uzobandanya gukurikiranira hafi ibibera mu burundi urwo rwego rukaba rwiteguriye ibiganiro vyubaka n'intambwe ziboneka kandi zizigiwe zafatwa na leta y'u Burundi mu bituma ibintu bihambaye biri mu masezerano ya Cotonou vyubahirizwa mu kiganiro na radiyo ijwi ry'amerika minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi alain nyamitwe nawe yagize icyo avuga ku byaganiriweho i buruseli twavuga nabo muri mu mu ishyirahamwe ry'i- ry'ibihugu bya buraya ku bijanye na gateka muntu hamwe n'ibijanye na eh, n'umutekano mbere n'ibijanye n'amategeko amwe amwe akora akurikizwa eh, ivyerekeye ama- amaradiyo canke eh, amashirahamwe atigenga eh, hamwe n'ivyerekeye ibiganiro hagati y'abarundi twarababwiye neza aho igihugu c'uburundi gihagaze na cane cane ingene amategeko y'urundi abwirizwa gukurikizwa kugira ngo ntaho nyangwe ku ruhande rumwe mugabo kandi n'ingene eh, ingingo zose zofatwa zaba izo kurekura amaradiyo canke zari zo gutuma izo aya mashirahamwe ashobora gukora zitega gufatwa hisunzwe amategeko nayo ubundi twaba tugiye guho- guhonyanga a- a- amategeko twabahaye ikiringo c'ukwezi eh, nubwo hafi amezi abiri kugira ngo eh, dushoboye kuba twatunganije neza ayo ma- ayo matohoza amatohoza rero niyaheza akeza bamwe n'abandi ico gihe ingingo zo- ingingo zi- zibereye zizofatwa kugira ngo abantu bafatije ibihano canke amaradiyo afatije ivyo- ivyo bihano ashobore gusubira gu- gukora Eh, hama turabasubiye turabasubiye kandi turabizeza yuko ibijanye n'ibiganiro umugwi ujanye u- u- ushinzwe ibiganiro hagati y'abarundi watanguye watangiye umurimo kandi ko wi- wize- witeze kuzokorana na- n'abahinga mu vyerekeye ibi- ibiganiro haba mu- mu karere haba mbere n'aba- n'abahinga mpuzamakungu bwa twisunze rwa rwandiko mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani rw'akanama ka kishyirahamwe mpuzamakungu onu kagejeje amahoro n'umutekano ku isi twarabwiye neza yuko ibijanye n'agateka muntu ibijanye n'aya maradiyo ibijanye n'amashyirahamwe ya- yahagaritswe eh, yuko tugiye gufata ku- ku- kubiha intumbero nuvuga yihuta kugira ngo amatohoza yatanguye anyaruke hanyuma ah, ikizoba muri aya matohoza nicyo kiduca gituma tumenya ingingo ingingo ny'ukoko ifatwa kuko ko amaradiyo amwe amwe turazi neza yuko amwe amwe twarumvise neza ko yagiye mu bintu bijyanye n'imigumuko cyangwa mu bintu byo gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu haba rero muri icyo gihe ikintu kizokogwa hazokwirwa neza tuzuraba ingingo ziba zafashwe n'ubwo n'ubutungane hanyuma rero izo ziba zafashwe ntibizavuga ati iradiyo kanaka ireze cyangwa ubushake kanaka rireze icyo gihe rero leta ifata ingingo yo kuzugururira mugabo mu gihe amatoza akibandanye ntibishoboka kuko murazi ko intwaro mu ntwaro ibereye ubutegetsi bumwe bumwe bufise ingene bukora ubutungane burigenga ijeki n'amashingamateka birigenga hamwe n'ubutegetsi rero bwa leta burigenga kimwe kimwe kirafise aho ugera n'aho ugereza uwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ale nyamitwe asobanura bimwe mu byo uh, bateganya gukemura cyane cyane mu bijyanye no kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu basabwe n'umuryango w'ibihugu by'uburayi akaba yavuzemo gufungura amaradiyo n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta ariko agashimangira ko bizakorwa hisunze amategeko nyuma y'amatohoza ikiganiro muri sanga cya none rero turibanda ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi twagerageje gushaka minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu marite n'iby'abandi ariko dukomeza kumubura kuri telefoni ye kuko yari mu ntumwa z'uburundi zagiye mu biganiro i buruseli mu gihugu cy'ububirigi twagerageje kandi umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu nabo batubwira ko umuyobozi wabo ataboneka kuko nawe ari mu ruzinduko rw'akazi hanze y'igihugu muri studio uyu munsi rero icyakora dufite umutumire wakurikiranye cyane ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi ni bwana ansheri niko yagize uyobora liga iteka ikaze muri studio za radiyo ijwi ry'amerika bwana niko yagize murakoze urakoze urakoze cyane mbere na mbere mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina twakwibutsa abumva radiyo ijwi ry'amerika ko ishyirahamwe ryanyu rishinzwe guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu naryo mu minsi ishize riherutse gufatirwa ibihano n'igihugu cy'u Burundi ubwo bahagarikaga konte zanyu zose niko bimeze niko bimeze baheruka kuduhagarikira itariki ndwi z'uku kwezi baduhagarikiye amakonte n'utuzi gushyika n'ubu usibye kubahagarikira amakonte se mwemerewe gukora yego gushyika n'ubu icyo tubona icyo tumaze kubona ni uko baduhaye baduhagarikiye batubujije ko dukura amafaranga ku makonti icyo rero urumva nta rwandiko rutubuza ibikorwa ibikorwa turabibandanya tubaza ko ngira ngo ntege cyangwa hirya hejuru nibabona amafaranga dufite cyangwa nibabona ko amafaranga turonka azana inzira nziza ngira guca baturekura dusubire gukora tujye gukiza kuko ntitubona icyo turi ko turahohwa ese ubundi ishyirahamwe ryanyu ryakoraga akazi k'ibwana niko yagize ishyirahamwe ryacu barijyaho mu guhera igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na rimwe ibikorwa byakoraga ari ibyo kwigisha abanyagihugu kubigisha amateka n'amategeko abagenga aho ndetse mbere mu byo yagiye irakora mu gihe habonetse injyane hagati y'amasendika cyangwa n'iki ishyirahamwe ry'iteka yagumye ifasha cyangwa mu bindi naryo nyine iradishinga n'igihe irafasha kugira ngo amategeko mabi amategeko atubahiriza kiremwamuntu amategeko ubona ko asubiza inyuma ubuzima bwa kiremwamuntu birafasha kugira ngo ahinduke ama naho mu bindi dukurikiranira hafi iki ibibera mu gihugu byaba byiza cyane bibi cyane cyane iyo agateka agateka kariko karahungabana turabishyikiriza ubutegetsi tukamubwira ati bahindure tugahanura n'ibyo novuga ndetse mbere ni mu bijyanye n'intwari ibereye ko turazi umuntu murundi wese ahari abwiriza guterera kugira ngo igihugu ciwe gitere imbere gitere imbere mu by'ubutunzi gitere imbere n'iby'amateka ibyo rero nabyo birafatira ishyirahamwe ishyirahamwe rigiteka muko natwe dusanzwe dukora ni ishyirahamwe nkuko wumvise ari bya kera dufite ibisata mu makomine atari make ni mu ntara zose tugafite abaserukira byumvikana ko ibibera mu gihugu ku munsi ku munsi ibibera mu makomine turabimenya hama rero tukabishyikiriza abajejwe kubihindura twebwe icyo tuvuga ahakuru ni icyo bwana niko yagize iki cyemezo cy'ubutegetsi bw'u Burundi kubafungira amakonti cyabaye iminsi mike mutangaje umubare w'abantu bamaze gupfa kuva ibibazo by'uburundi byatangira mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ese mwatubwira icyo cyegeranyo uko mwakigezeho uwo mubare ungana utu ubu ngubu
icyo nakubwira twebwe muri icyo muri icyo cyegeranyo twagize guhera mu kwa mbere gushyika mu mpera z'ukwezi kw'icumi ibyo twagumye turaba murabona n'inama byari ibihe bigoye birimo hategurwamo amatora bivuga rero ko ubwa mbere cya mbere icyo twaraba guhera mu kwa mbere twari ubwigenge ubwigenge kwishyira no kwizana mu gihugu aho rero wumvikana ko twararabye ubwigenge bw'imigambwe ariko yitegurira amatora ubwigenge bw'abanywanyi b'imigambwe ubwigenge hanyuma n'ubw'amashyirahamwe mu gukora akazi kabo muri icyo kigaranye rero turabye kuri ibyo by'ubwigenge turavugamo yuko byabonetse yuko hatabwenge bwabonetse kuva kuva mu kwambara mu kwicumi ubwigenge mu gihe mu by'amatora byibonekeje ko keretse umugambi wari ku butegetsi indi migambi yose yaburagijwe aho mubona ndetse n'imbere yahisemo n'igihe amatora ntibayajamo aho tugarutse ku by'amashyirahamwe naho nyine hari cyo kimwe amashyirahamwe byaribonekeje ko abantu nabo nyine bagumye baburagiza aho rero ku minsi ya dubu uko amezi twava mu kwa mbere ujya mu kwa gatanu byagumye bihangana iki nacyo ni uko mu by'ubwigenge byo kwishyura no kwizana ndetse mbere n'uburenganzira gushyikiriza akari ku mutima ukoresheje imyiyamamazo ibyo byose twarabikurikiranye aho amashyirahamwe yagumye asaba kugira ngo yerekane akari ku mutima aho yagumye aburagiza atanu umunsi n'umwe bigeze bemererwa kugira imyigaragambyo ibyo byose birimo muri icyo cyegeranyo ama ikigira kabiri ni uko twaragarutse kuri ku bantu bagiye bicwa aho gushika mu kwezi kw'icumi hari hamaze kwicwa abantu bashika amajana atanu n'indwi nicyo gihano twabonye turabona n'abantu bafatwa bidaciye mu mategeko bafatwa ijoro bagafatwa ijoro amategeko ubundi atabirekuye bagatwarwa n'abapolisi novuga bari bageze kubacungera ibyo byose bamwe bagatorwa imibyimba numvise yuko wumvise yuko twatoye igiti cy'amajana atanu n'indwi abagiye nabo barafatwa muri ubwo buryo butameze neza barenga ibihumbi bibiri aho ndetse mbere mu myiyamamazo yabaye yabaye yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu hoba hari abantu barenga amajana icyenda bakomeretse bagiye kuvugwa nawe tubashije kubona ibyo byose urumva biri muri icyo cyegeranyo navuga rero mu ncamake icyegeranyo cyacu gihagaze ku bwigenge kwishyira no kwizana ku mashyirahamwe ku banyanigambwe ku ku barundi bose hanyuma bikagaruka rero n'ukuntu abantu bagiye baraburagizwa n'ubwicanyi bwagiye buribonekeza aho bimwe bita n'abantu bagiye barabishyika n'uno munsi nicyo rero niho navuga iki cyegeranyo cyacu kigaruka kigarukira bwana niko yagize kuri uyu munsi tariki ya cumi ukwezi kwa cumi n'abiri isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bwa muntu mu magambo make uburenganzira bwa muntu bwifashe gute mu gihugu cyanyu cy'uburundi mu majyamo make digwema ndiko ndaraba uburundi mu burundi sinovuga ko twasubiye ubwigenge nta buhari kuko haba nk'uko nari ndabivuga ikiganiro cyacu ko bivuga birababaje ko abandi bantu ariko bahimbaza umunsi mukuru w'ubwigenge nawe uburundi n'umunsi umuntu wese ahari yibaza ko ashobora gupfa ku munota ku munota ahangaruka ntanze nk'akarorero sinogaruka ku by'amanama amanama yo ntayakiba kuko no gusohoka gutembera utembera utetemera murabona amaradiyo abantu abarundi aho bari bageze ku ntambwe y'uko bumviriza iradiyo yose bifuza bamenye amakuru ariko araba baterefona aho navuga ku bice byose agateka ku bice byose ntabwo bumwe buhari ngarutse ngende kuri kimwe kimwe amaradiyo yaratuye amaradiyo yakiriza inkuru abarundi bose babayeho navuga ku bihuha ntawe ukimenya ikivugwa atumvira iradiyo y'igihugu ya radiyo y'igihugu nayo ivuga itera amashugwi abo boteye ibyatsi navuga ngarutse naho ku bijyanye n'amateka yo kubaho ku kiremwa muntu navuga imana yari yaduhaye umuntu abyuka arindiye ko ku munota ku munota ashobora gupfa wumvise abantu amajana atanu bamaze kwicwa abo nabo tumaze kumenya abo nabo rigiteke yamenye bashobora kuba barenga ejo ejo ejo rigiteka yiteze ko mu gihe ibintu bizomenyekana aba bantu bibaza abantu birwa barinki bavuga ko bicwa n'imbonerakure mu isi y'umubyeyi nabo n'abapfa nabo bapfa bose aba bapolisi birwa bavuga ko tuvu- tuzi ko aribo bike nabo hapfa benshi abo ba- novuga ku- ejo ntitwamenya abamaze gupfa ni ukuri ni ukuri na- n'amakungu yose igituma n'amakungu nibaza ata- ata- adashoboka ahaguruka ntamenye ibiriko biraba kuko abatanga ayo makuru ibyo bw'ingenzi by'uko ibinyamakuru byatanga ayo makuru nta biriko birabitanga byose byaraburagije abajournaliste baraburagije baroma- barahunze Mm.
hama- hama naho abatwara amashyirahamwe barahunze abatwara imigambwe barahunze novuga abari mu mugambi uri ku butegetsi bubahutse kuvuga aha ndagisha imigaho gukomirane yumvire naho umuntu ari mu mugambwe ash- yubahutse kuvuga ati iki ntigenda neza nabo barasugijwe wibaze wumve aho mu nzu mu- mu nzu mu muryango umwana cyangwa umu- umuvukanyi a- a- ahanuye aca aturatuzwa aca yirukana novuga rero mu ncamake ni ukuri nta gateka kazina muntu nta bwiyenge mu gihugu bukivugwaho biteze ngira ngo mu nyuma mu minsi izoza mugabo ikibabaje ni uko ibi byose turiko tubiterwa nani igipori novuga ndi- ni umugwi wa mbere uza ku isunzu ni umugwi ni- w'igipolisi kijeje gucungera inzego ari ari wo mugwi twibaza ko warose inyigisho zikwiye uko gucungera inzego si ikintu gisanzwe mugabo nibo batwara idarapo bwana niko yagize turaza ku- gusubira kuri ibyo bibazo ukomeje kuvuga gusa icyo twakwibutsa abumva radiyo ijwi rya amerika ni uko twagerageje gushaka minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu martin vyabandi ariko dukomeza kumubura kuri telefoni ye kuko yari mu ntumwa z'uburundi zagiye mu biganiro i buruseli tugerageje mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu nabo batubwira ko umuyobozi wabo ataboneka kuko nawe ari mu ruzinduko rw'akazi hanze y'igihugu bwana niko yagize mu kanya wumvishije minisitiri w'ububanyi n'amahanga ikiganiro yahaye radiyo ijwi rya amerika avuga ngo amaradiyo yafunzwe n'amashyirahamwe yafunzwe menshi akekwa kuba yaragize uruhare mu kugerageza gutembakaza inzego z'igihugu akavuga ngo bibaye ngombwa ko ayo maradiyo n'ayo mashyirahamwe bifungurwa bizakorwa hisunzwe amategeko ayo mategeko nayo bikazaba ari uko habanje kuba amatohoza niki mwavuga leta irabarega gushaka gutembagaza inzego z'igihugu guhabwa gutembagaza inzego z'igihugu byarabayeho mugabo abantu bose babi- baba birimwo nta nta radiyo nabonyemo nta mashyirahamwe nabonyemo icyo nabonyemo ko twayibona twabyumva na bari abasirikare ba- n'abapolisi bafite izo mbunda zo- bakora- bashobora gukoresha mugabo rero icyo nagira mbwiye kuri iryo jambo uwo mushikiranganji yavuze ni icyaha ntacyo twiteze kinini kuko ndiko ndakubwira ibi turiko turavuga si ibyateguwe muri uno mwaka uriko uraraba ingene ibikorwa byagiye birakurikirana ni ibintu umugambi uri ku butegetsi wari warateguye neza aho ngaruka ku cyaha uriko uraraba ingene bawuragije uwatwara iradiyo bo mu rugo uriwe ndetse mbere n'abandi ba- bavuga amakuru ba journaliste bagiye baraburagizwa imbere y- imbere y'uko dutangura n'umwaka no mu- no- no mu ntango z'umwaka nyine ukabona ingene baburagije abatwara amashyirahamwe ndanze akarorero karaveri petero eh, yarubiye kuraswa n'aho imana yakinze ugaca ufata n'uko umuwara uwatwara uwatwara ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu atumye ko amashyira hariyo ama- atumye ko amashyirahamwe yaducamo imigwi ibiri yavuga ngo ama- amashyirahamwe yegamiye leta n'ayegamiye opozi ayo yegamiye leta rero yavuga nuvuga byari mu nteguro kuko n'amashyirahamwe yagiyeho inyuma y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi aho guhindura inzego z'ayo mashyirahamwe usanga muri ngo bikorwa muri minisiteri z'uburenganzira ibyo rero aho rero mu byagiye birakurikirana ayo mashyirahamwe yita ko ariyo yegamiye leta ni nayo yahagarikiye amatora yashyizeho aba bantu bariko baratwara ubu bivuga ko rero byari mu nteguro ubonye ingene amaradiyo yagumye aburaguza gushika haca turigwa kugira ngo amatora abe atacamira abe y'amashyirahamwe ari mu burundi y'amashyirahamwe ya kera yahora akora ako kazi atanuma akihari nagenda kubwire nimba je naragumye mu burundi naguma numva nuko icyatumye ubu mperuka kumvaho kubera ko nagira nti nabasesereye baguma bavuga ngo ujya muntu wewe umewe ntagira umutima ntagira n'inyari babona bafata mu ngingo y'ukunganagura kubera nagumyeho n'abasesereye karabe murabona ibyabaye ibyabaye baciye bamurasa twariye turi babiri icyo gihe mu mashyirahamwe aguma avuga ibiriko biraba baramurasa nanjye mu nyuma babona ngumyeho nagiye barategura umugambi wo ni naho ubona iyi ndwi nyine muri uku kwezi nyine mvuye mu gihugu niho baciye bafatira ingingo ishyirahamwe ryanjye mugabo igihe nari ndiyo bamwiga buhongo kugira ngo bahangandagure ibyo rero nkagira nti ibyo byose byerekana yuko bo bagira bati amashyirahamwe yose ataguma atanga ibiriko biraba ave mu gihugu amaradiyo yarugaye ubu rero bace nuvuga bimwe mu kirundi bavuga ngo bakinde birorera atanu umuntu n'umwe ashobora kuvuga ati ariko habiki ariko habiki mugabo rero nk'uko nama niko arabivuga barihenda agenda ntari mu gihugu ibihumbi bitatu bari mu ishyirahamwe ry'igiteka bazabandanya batanga inkuru radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema dufite rero n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi baduhamagara bashaka kugira icyo baterera cyangwa se uh, batange ibitekerezo muri iki kiganiro muri isanga kuri telefoni turi kumwe na claude claude uranyuva ndabumva mahoro ni amahoro ni amahoro ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu mu magambo make yewe ni nk'ibibazo nk'ibibazo nka bitatu nashaka kubahiriza umushikiranganzi w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu umushikiranganzi ntawe dufite kuri telefoni twavuganye mbere ariko kuri telefoni cyangwa muri studio ntawe turi kumwe ndetse twagerageje no gushaka umushikiranganzi ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntitwamubona kuri telefoni kimwe n'abagize umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu umuntu dufite uyu munsi kuri telefoni ni bwana anshel niko yagize uyobora ligiteka rero ngerageje kuraba ibintu bimwe baraba mu burundi na kamaramaza kuko nigerageje nta muntu yova mu rundi ngo hariho agateka kazina muntu urabye abantu ingene bapfa urabye ubutungane ingene bwitwara mu bintu bimwe baraba mu burundi ukaraba ingene biziga baguma batora ibiziga mu mabarabara bakurura abantu mu mabarabara bica abantu nk'inyamaswa ni ibintu bisigaye biteye ubwoba ku buryo umuntu asigaye yibaza ati mbe mu burundi umuntu ni iki umuntu asigaye aba yagenda afite ubwoba bwinshi barabara ntushobora kugenda uri taranki ugenda wamenga hari ikintu wikanga tubayeho ubuzima bwo ku munsi ku munsi nta muntu azi ibintu biteye ubwoba cyane nagira mbaze uwo muntu asirukira y'igiteka mu burundi ni igiki barimo barakora ko mbona amashyirahamwe yose yugawe cyotuma kugira abarundi bagire n'umwizero wo kumenya n'ibintu bimwe biraba ubona ko n'amaradiyo menshi yazimye ni iki kirimo kirakorwa kugira basubize agateka abarundi sibita mu byerekeye n'ibintu by'agateka kazina muntu n'ayandi y'ibintu bimwe biraba bidutera ubwoba
urakoze cyane claude turi kumwe kandi na gilbert gilbert uranyumva ego ndabumva cyane nyakubahwa mumenyesha amakuru edi gwema yego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe ikibazo mfise biraboneka neza ko mu burundi agateka kazina muntu katifashe neza kuko ugerageje kuraba ibiri ko biraba mu burundi ntibihumuriza bose rero ikibazo nayo nashaka kubaza uwo mutumire mwatumiye muranyumva turakumva komeza gilbert oke ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire mwatumiye niko usanga kenshi baharanira ako gateka k'abantu bahugwa nk'ibya politiki n'ibindi mu basanga baribagiye nk'abantu bamwe bamwe nk'abahe nk'akarorero urazi ko umuntu usanga afite nk'agateka ko kwiga cyangwa n'ubundi buteka ari kubaho no gushyikiriza ibyiyumviro rero icyo kibazo fise ni nk'uko usanga nka mu burundi ugasanga nk'abakoze nk'ibibazo bya leta mugabo ugasanga bavuze ati nk'igiti kiranaka kirafite uburenganzira bwo kwiga iyo kaminuza mugabo ahageze gutanga nk'ibisata hirya komisiyo ugasanga yafashe ahantu bakeyi abo bandi basigaye ugaca usanga twabuze iyo tujya n'iyo tuva ni nk'abantu kumenya ngo usanga akenshi amashyirahamwe ntiyabavugira ni kubera iki urakoze cyane urakoze cyane
murakoze namwe mugire umunsi mwiza bwana anshel niko yagize bino bibazo bibiri icya mbere cya claude aragira ati niki murimo gukora kugira ngo muhumurize abarundi bumve ko uburenganzira bwabo ah, bugi- bu- bucyu- bu- bu- bu- burinzwe hanyuma gilbert nawe akagi- akavuga ngo musa nk'aho mwita cyane ku burenganzira bw'abanyepolitike mukibagirwa ubundi burenganzira bw'abantu bato basanzwe
yego murakoze nagira ati mbamwe nshimira abo bantu bato- ba- abo bantu batubajije barabajije ibibazo ubu ndetse mbere bananyungane baravuga yuko ata ata burenganzira bwa kiremwamuntu buvugwa mu burundi nk'uko nari ndabivuze kuri claude nagira ndamubwire yuko ibyo dukora ibyo tuguma dukora ni novuga ni ibi byo kumenyesha icyo dukora ni nacyo batuziza nicyo turiko turagira ni uko tugerageza kume- kuraba ibyo biriko biraba byose tukabimenyesha amakuru kuko sebarundi sebarundi two bituye niwe biriko birava ko ibi byose inkwezi y'amarere yose bikiva kuri sebarundi two bituye mu kuvuga rero mu muryango mu gihe uwari sebarundi uwari serugo ariwe ariwe ariwe kibazo biba bisigaye biba bisigaye kwiruka mu babanyi cyangwa mu ntuze mu nshuti ubu rero niho navuga ishyirahamwe ry'iteka rigeze turiko twiruka mu nshuti turiko twiruka mu mu babanyi dusaba amakungu y'uko yobona ibiriko biraba hanyuma afashe azihagarike nicyo gikorwa dukora nacyo turiko turazira n'aba bari mu